turabe igicapu cya cumi na kabiri igihe samweli yamara gupfa haciye urunganwe rutari ruke haca imyaka myinshi maze mu nyuma mesiya araza avukira muri iyi si igihe rero yesu yari amaze gukura amaze imyaka cumi n'ibiri yajyanye n'ababyeyi biwe mariya na yosefu bagenda mu rusengero rukuru i yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru uhambaye bahejeje uwo munsi mukuru basubiye imuhira igihe bataha ababyeyi biyumviriye yuko yesu ari kumwe nabo ariko haciye umunsi basanga ntibari kumwe nawe bagerageje kubaza inshuti bati mbega nta yesu mwotubonera ariko bababwira yuko atawe bigeze babona baca basubira inyuma i yerusalemu kumurondera hanyuma bamusanga mu rusengero yicaranye n'abigisha ibyagezwe basanze ariko arabumviriza yongera ababaza ibibazo kandi abamwumviriza bose baratangaye cyane maze mariya amubonye aramubarira ati mwananje ibi bintu watugiriye ni biki uratse yuko tumaze iminsi itatu yose tukurondera maze yesu aramwishyura ati niki cyabatumye kundondera mbega ntimwari muzi yuko bikwiye yuko mba mu nzu kwa data mariya na yosefu ariko ntibatahuye icyo yesu ababwiye nuko yesu arahaguruka acajyana n'ababyeyi biwe i nazareti muri iki gicapu turabona neza yuko yesu yazanywe muri iyi si no gushyitsa intumbero y'inaka hari impamvu rero yatumye yesu avuka nk'uko twabibonye kuri samweri hamwe n'abandi bantu bahambaye imana yakoresheje nagomba kukubwira mwene data yuko icyatumye uvuka ko imana igufitiye intumbero kumbure urashobora kuvuga uti je ntabyo mbona ndi ngaha gusa nta bindi nta yindi ntumbero ariko nagomba kukubwira ko atari byo mugenzi asangwa turabizeye by'ukuri hariho intumbero nuko dukwiye guhesha imana icubahiro mu byo dukora byose twumvirize icyo yesu atubwira nk'uko byanditswe mu butumwa bwa yohana icyenda ku murongo wa kane twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'iwantumye hakibona buhava abwira atawugishobora gukora nuko rero mu gihe cyose tugifise akaryo ko gukora dukwiye gukora icyo imana igomba kuko hazoza uwundi munsi aho tutazoba tugishobora kugira icyo dukora turabe igicapu cya cumi na gatatu reka duhindukire twongere tuvuge ku by'umwami sawuri muribuka yuko imana yahebye sawuri ngo ntabe umwami w'abisirayeri umunsi umwe imana yabwiye samweri iti ntiwuzuze ihembe ryawe amavuta ugende i betelehemu mu muryango wa isayi kuko hari umwe natoye mu bahungu biwe ngo azabe umwami w'abisirayeri maze samweri abigenza nk'uko waraho yamubariye ashitseyo abona umuhungu wa mbere aravuga ati aha ubu rero niwe imana yatoye kugira ngo azabe umwami w'abisirayeri maze imana ibwira samweri aterega imana ntiraba nk'uko abantu baraba abantu baraba ku rukoba gusa ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima abahungu ba isayi bose uko ari indwi baciye imbere ya samweri ariko muri abo bose nta n'umwe uhoraho yari yatoye ngo abe umwami w'abisirayeri samweri yavuye abaza isayi ati mbega abahungu bawe bose ufise naba nta wundi asigaye maze isayi aravuga ati ego umengo hariho akandi gahungu kamwe gatoya mugabo karagira intama gusa maze samweri aramubarira ati muhamagaraze nuko isayi aramutuma ko hanyuma rero uwo muhungu araza uwo muhungu dawidi amaze gushika uhoraho abwira samweri yuko ari we yatoranije ngo azabe umwami w'abisirayeri nuko samweri amusuka ko amavuta kugira ngo abe umwami w'abisirayeri kuva icyo gihe mpwemu w'uhoraho yaciye abana na dawidi maze umunsi umwe yararagiye intama ziwe haza intambwe igomba gusahura umwagazi w'intama maze inkomezi z'uhoraho ziza kuri dawidi akabushungwe yica icyo gikoko mu byo twize byose hari aho wigeze ubona yuko umenga imana ikora ibintu mu buryo twebwe twiyumvira yuko itari ikwiye kubikora mwibuke yuko imana iraba ukwayo ntiraba nk'uko twebwe abantu turaba kuko twebwe turaba iby'inyuma ku mubiri gusa ariko imana yoyo iraba mu mutima mugenzi wanje mbega imana iyo irabye mu mutima wawe imbere ibona mwiki tugeze ku gicapu cya cumi na kane ikindi gihe hongeye kuba intambara hagati y'abafilisitiya n'abisirayeri abafilisitiya bari bafise umugabisha w'ingabo akomeye cyane abantu bose baramutinya umurafite cyari ikigabo kinini giteye ubwoba izina ryiwe yitwa goriyate yari afise nk'imetero zibiri na santimetero mirongo icyenda goriyate rero yaraza agasemerera ku bisirayeri akavuga ati nimwaba mukomeye nimusokorore umugabo umwe aze turwane ninamunesha muzoca muba abakozi bacu cyangwa abaja bacu ariko natwe niyatunesha tuzopfuma tuba abaja banyu nimumuzane turwane abantu bose baramutinya nta n'umwe yubahuka kumurwanya umunsi umwe dawidi yaje kuraba bene wabo bari ku rugamba abazaniye induhuro maze yumva wa mufilisitiya ariko arishongora atuka abantu aravuga ati mbega uwo mugabo ninde aho aza kwifatira mu gahanga ingabo z'uhoraho imana nuko dawidi avuga yuko yoshobora kurwanya uwo mufilisitiya avuga ko yomunesha kuko yari yizigiye imana maze dawidi atora amabuye atanu yiburungushuye meza y'inguru afata n'umugozi yitegura kuja kurwana na goriyati maze goriyati abonye dawidi amutwengera mu ijigo aravuga ati mbega wiyumvira yuko ndimbwa aho uza kungwanya ufise inkoni gusa ingo ndagutere ndakuneshe uyu munsi nyine ndakugaburira ibisiga byo mu kirere maze dawidi aramubwira ati ndabona yuko uje kungwanya ufise icumu n'inkinzo ariko jewe ndakurwanya mu izina ry'uhoraho maze dawidi afata ibuye arishyira muri wa mugozi arawuzungagiza aratumbereza neza arita mu gahanga ka goriyati maze goriyati gica kigwa hasi capfuye mwene data mbega hari ibintu by'ingorane bihambaye ubona biri mu bugingo bwawe bikagutera ubwoba wumva yuko hari ikigatanya kimeze nka goriyati mu bugingo bwawe utegerezwa kurwanya mbega uribuka ingene dawidi yavuze abwira goriyati atuje kungwanya ufise icumu n'inkota ariko jeho ndakurwanya mu izina ry'uhoraho imana nzima naho goriyati yaboneka yuko ari ikigatanya gihambaye kinini mu by'ukuri nta kintu yarimwo yari ubusa gusa kuko dawidi yaramunesheje amuteye ibuye rimwe gusa mu ruhanga kenshi na kenshi umwasi satani hari aho aza kudutera akaza adutera ubwoba bwose kubera ibirwanisho by'iwe afise ariko ndakubwira yuko ntaca amaze igihe imana iri kumwe natwe turamurwanya tukamunesha turabe igicapu cya cumi na gatanu dawidi amaze kunesha goriyati abagore b'abisirayeri baciye baza banezerewe batangura kubyina bati sawuri yishe igihumbi ariko dawidi we yishe ibihumbi icumi ibyo byatumye sawuri agira ubwoba aca atangura kugira ishari atangura kwanka dawidi kubera yuko yamenye yuko mwe muwuhoraho ari kumwe na dawidi ariko ko atakiri kumwe nawe inyuma yaho dawidi yaciye agenda kubana na sawuri mu ngoro yiwe kuko yari akiri umwami yonatani yari umwe mu bahungu b'umwami sawuri kandi yabaye umugenzi mwiza cyane wa dawidi maze babana neza babana amahoro igihe cyose yonatani yama afatanya na dawidi kujya kurwanya abansi babo kandi imana yabana nabo ikabaha kunesha abansi babo umunsi umwe dawidi yariko aracurarangira indirimbo ziryoshe umwami sawuli nuko impwemu mbi iraza kuri sawuli maze sawuli arashangashirwa acara icumu aritera dawidi ivyo vyabaye kabiri kose ariko dawidi akarizibukira inyuma yaho sawuli yagerageje ibihe byinshi cyane kwica dawidi ariko imana iramukingira iramuzigama yonatani ntiyashobora gutahura igituma se wiwe yagomba kwica dawidi kuko dawidi nta kintu na kimwe kibi yigeze akora wiyumvira yuko icatumye sawuli agomba kwica dawidi ari igiki sawuli yari afise ishari yari afitiye dawidi ishari kubera yuko abantu banezerewe mu byo dawidi akora kandi bakamuririmbira nicyo cyatumye yiyumvira yuko uwundi munsi azohava mu mwami igihe tuzi neza yuko dukora ibibereye tukaba dukorera imana ntidukwiye kugira ubwoba cyangwa ngo tugire ishari usanga yuko ubwoba n'ishari ntibiva ku mana ariko biva kuri satani umviriza icyo zaburi y'ijana na cumi n'umunani ku murongo wa gatandatu havuga uhoraho ari mu ruhande rwanje sinzotinya none umuntu yoshobora kungira iki ubu naho turabe igicapu cya cumi na gatandatu yonatani yaburiye dawidi ko sagira mwice acaraba ingena ahungira mu bugaragwa sawuli yaramukurikiye n'ingabo ibihumbi bitatu umunsi umwe sawuli n'abasoda biwe bari baryamye hari mu ijoro dawidi abwira abantu ati ninde twojyana abishayi ati jewe turajyana bahenga mu ijoro bagenda bomboka basanga sawuli aryamye icumu ry'iwe rishinze hasi abuneri n'abasoda biwe basinziriye abishayi ati uyu munsi imana yagabuye umwansi wawe mu maboko yawe reka ndamuzibura icumu rimwe gusa dawidi ati ninde yashobora kwica uwuhoraho yimikishije amavuta mureke umunsi wiwe uzoshika ariko jewe imana ibindinde sinokora ibisa bityo ahubwo baciye bafata icumu rya sawuli n'umubindi wiwe baragenda wiyumvira yuko ibyo dawidi yakoze ari byiza yararonse akaryo ko kwica umwansi wiwe yarafise ubwo buryo bwo kwihora ni kuki atabigize ninde yoshobora gukora ku w'imana yimikishije amavuta dawidi ntiyagombye kwihora ntiyagombye kwica uw'imana yimikishije amavuta yarazi yuko igihe ciwe kizoshika mugenzi imana ivuga iti uguhora ni ukwanje twebwe rero ntidukwiye kwihora turaba igicapu cya cumi n'indwi ikindi gihe abisirayeli n'abafilisitiya bongeye kurwana kandi sawuli n'umuhungu wiwe yonatani bapfuye muri iyo ntambara mu nyuma rero dawidi yaciye ab'umwami kandi abantu baranezerewe bamenya ko imana yamutoye ngo abe umwami igihe cyose bagenda kurwana yarinda kugisha inama uhoraho imana imana ikamubwira icyo akwiye gukora isanduku y'isezerano yari mu misozi maze dawidi atora ingabo ibihumbi mirongo itatu ngo bajane bayizane barondeye umukogote mwiza wo kuyizanamwo kandi uzana ahiyo nibo bayirinda bariko barayizana yarageze ahantu itirimuka gatoya maze uza ashingira ukuboko kugira ngo ayisegure uhoraho arakira uza kuko yagiye kuyikorako aca mutsinda aho nyene muri ako kanya arapfa dawidi abonye ibyo agira ubwoba yumva adakwiye kujyana isanduku y'isezerano ngo ayigumye wo kwibaza icyatumye uhoraho arakira uza kandi umengo yakoze ibyo yari akwiye gukora kuko yagiye kuyisegura ngo ntitirimuke ariko wibuke yuko isanduku y'isezerano yari ahera h'imana h'imana nyine iba yategerezwa kubahwa rwose si uwo ari we wese yapfa kuyikorako uyu munsi birashoboka yuko bamwe batubaha neza ijambo ry'imana cyangwa mu rusengero ahera hayo nk'uko bikwiye hari uwo wigeze kuba mu rusengero ugasanga abantu bariko baravuza urwamo abana birukanga abandi nabo bakora ibidakwiye gukorwa mu rusengero ahandi naho hari aho tudafata ijambo ry'imana nk'uko umengo ari ijambo ry'imana nyine tukarifata ibisanzwe ukamengo ni igitabo nk'ibindi byose igihe cyose ugiye mu rusengero wibuke ko ari ingoro y'imana dukwiye kuyifata nk'uko bibereye igicapu cya cumi n'umunani hari igihe hageze ko abami bajya mu ntambara ariko dawidi ntiyagiye ahubwo yatumye umugabisha w'ingabo yowabo umunsi umwe ku kagoroba dawidi yari ku nzu yiwe aza abona umugore ariko ariyuhagira amubonye abona ni mwiza cyane w'umunyakaranga aca amutumako izina ryiwe yari batisheba umugore wa uriya dawidi aramutumako hanyuma amushikana mu ngoro iwe bararyamana uwo mugore asama inda mu by'ukuri dawidi yari agiye mu ngorane zikomeye mwiyumvira ko yaciye akora iki yagize imigambi yo kunyegeza icyaha uriya yari asanzwe ari mu ntambara hanyuma arungika abatisheba ngo asubire muhira uriya amaze kugaruka yamubwiye ngo agende muhiriwe ariko uriya aranka yigumira ku irembo mu nyuma dawidi amenye ko uriya atatashe muhiriwe aramutuma ko amuha ibyarya n'ibyanywa araboregwa aca yiyumvira ati ubu rero arajya muhira aryamane n'umugore wiwe ariko n'ubu uriya ntiyagiye mu nzu iwe ngo aryame dawidi abibonye aca amurungika ku rugamba abwira yowabu ngo amuherereze imbere aho urugamba rukaze kugira ngo bamurasapfe uko rero niko uriya yaguye mu ntambara mugenzi hari ibintu bitatu bikuru twagomba ko wibuka icya mbere ni uko dawidi yari akwiye kujya ku rugamba ariko acaraba uwo yigombodza yigumiye muhira aguma ngaho ataca ariko arakora kenshi rero iyo tudafise icyo dukora niho umurwanizi abona kutugerageza ukigira kabiri dawidi yagiye kwitegereza wa mugore mwiza ariko ariyuhagira ibyo ntiyari akwiye kubigira yatumye umuntu kuja kuraba ngo amenye izina ryiwe yongera amutumako ngo baryamane mu ngoro iwe ntiyari akwiye kubikora ikigeragezo cyatanguriye hamwe yamuraba ariko ariyuhagira yari akwiye kugezaho ariko yarabandanije kugeza amutumye ko mugenzi ntidushobora kubuza yuko ibyiyumviro biza mu mitwe yacu cyangwa ibigeragezo bidushikira ariko dukwiye kubihagarika ntituje kure batisheba amaze gusama inda dawidi yari akwiye kwihana ahubwo yaciye abandanya kunyegeza icyo cyaha ni bangahe muri twebwe duhora tugerageza kubigenza gutyo ariko ntidushobora kunyegeza icyaha kuko amaherezo kirinda kuboneka ukuri kwama kwiyerekana tugeze ku gicapu cya cumi n'icyenda dawidi amaze kwihana imana yaramuhariye ariko umwana babyaranye na batisheba yarapfuye dawidi yagombye kubaka ingoro y'uhoraho aho isanduku y'isezerano izobikwa ariko imana yaramwankiye kuko yagwanye intambara nyinshi agasesa amaraso menshi imana iramubwira itari ko uzoronka umuhungu azokwitwa salomo azoba umunyamahoro uwo rero niwe azonyubakira urusengero kubera yuko salomo yari akiri umwana akiri muto dawidi yagize integuro zose ziraba urwo rusengero urwo rusengero rumaze kubakwa rwari rwiza cyane byatwaye imyaka ndwi kugira ngo baruheze abisirayeri bose banezerewe kurusengeramo kumara imyaka itari mike icyo dawidi yasabye imana kwari uko salomo agira ubwenge bwo kurongora abisirayeri yahanuye umuhungu wiwe salomo kubaha ibyagezwe kugira ngo imana imufashe ibyo byagezwe ni iby'iwacu natwe uyu munsi turi ku gicapu cya mirongo ibiri inyuma y'imyaka myinshi dawidi na salomo bamaze gupfa havutse umukiza ari we mesiya umunsi umwe yesu yabwiye abigishwa biwe ngo bagende mu mihana bazane indogoba basanze iziritse n'inyana yayo yababwiye ngo bayizane ngo kandi nihagira ububabaza bamubwire ko umwigisha ari wayikeneye abigishwa babigenjeje batyo baciye basasa imyambaro yabo kuri iyo ndogoba yesu ayicarako abantu ishengero ryinshi bazana amashami y'ibigazi n'impuzu zabo babisasa mu nzira kugira ngo yesu abiceko maze abantu barasemerera bati hoziyana mwana wa dawidi hashemezwe uje mu izina ry'uhoraho hoziyana mu ijuru igihe yesu yinjira mu rusengero i yerusalemu abantu bose baratangaye bati mbega umuntu ninde bamwe baravuga bati ubu ni yesu uwuvugishwa n'imana ava mu ntara y'i Galilaya yesu ni umwana w'imana ni mesiya ni umukiza w'abantu bose ariko yahisemo kugendera ku gikoko ciyoroheje indogoba ijambo ry'imana mu bifilipi igice cya kabiri ku murongo wa gatandatu havuga ngo uwo naho yari asanganywe ishusho y'imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba tugeze ku gicapu cya mirongo ibiri na rimwe dawidi na salomo bamaze gupfa mu nyuma abandi bami baraje batwara igihugu cy'abisirayeri ariko ntibubahe imana nk'uko dawidi yabigira bakoze ibibi byinshi umwe muri abo bami yari ahabu n'umugore wiwe Yezabeli bari barahindukiye bakorera imana yitwa bayali hari n'umuvugishwa n'imana yitwa eliya abwira ahabu ati kubera ibyo wakoze ndakurahiye imana nzima yuko hazoca igihe kirekire utabonye imarya imvura cyangwa urume ruza kugeza nongeye kubivuga maze imana ibwira eliya ngo agende kwinyegeza ajya ahantu ku mugezi anywa amazi yaho maze ibikona bikama biza bimugaburira umutsima mugenzi kumvira imana ni ikintu cya mbere gikuru dukwiye gukora nagomba kubabwira yuko ahabo atakoze neza ijambo ry'imana ritubwira ko yakoze ibibi byinshi kugeza aho asenga n'imana yitwa bayali muribuka icyo ibwirizwa rimwe mu mabwirizwa cumi avuga ntituguye kugira iyindi mana dusenga atari uhoraho imana yonyine imana ni imana ifuha nicyo gituma dukwiye kuyikorera yonyine ntidushobora gukorera imana na satani ngo bikunde igicapu cya mirongo ibiri na kabiri nk'uko eriya yari yabivuze nta n'urume rwigeze rutonda hasi habaye inzara ikomeye kumara imyaka itatu n'igice imana ibwira eriya ngo aje kubwira ahabu yuko iki kigoyi cyazanywe n'uko ahabu yasubiye inyuma agatuhoraho eriya abwira ahabu ngo azane abavugishwa bo kwa bayari amajana ane na mirongo itanu akoranye n'iteraniro ry'abisirayeri baje ku musozi karumeri eriya arababwira ati muzogeza ryari kuba banyamujirya nino asanga uhora hariwe mana nimumukurikire naho asangwa bayari ariyo mana nimuyikorere abantu baca barahora abwira abantu atizana ibimasa bibiri abo kwa bayari bafata ikimasa kimwe bagitemagure bagishyire ku gicaniro nanjye ndafata ikindi kimasa ndagishyire ku gicaniro iwanje hanyuma twese dusenga imana maze imana iza gutibura umuriro ukarigata igicaniro n'ikimazi iza kuba ariyo mana y'ukuri abasenga bayari baragerageza uko bashoboye barasenga bati bayari nutwumvire bayari twumvire twumvire ariko ibyo byose naho babigize nta kintu na kimwe cyavuyemo batangura gutamba bazunguruka igicaniro ariko nta kintu na kimwe cyabaye bakomeje bakora batyo kugeza aho bafata intambi zabo bakikomeretsa bakizibagura ariko nta nyinshi baronse kugeza aho umuvugishwa n'imana eriya yateguye ikimazi iciwe nawe ababwira yuko bagisuka kw'amazi babikoze inshuro gatatu kugezaho hasi hose hadengera amazi maze eriya arasenga ati imana uhoraho imana ya aburahamu na isaka na yakobo imana y'abisirayeri uyu munsi werekane kuri imana y'ukuri yonyine ako kanya umuriro uratibuka uvuye mu ijuru uturira cya kimazi urigata n'inkwi n'igicaniro n'ivu ryose n'amazi maze abantu barasemerera bati uhoraho niwe mana uhoraho niwe mana mugenzi wanje mbega ukorera imana zo muri iyi si z'ibwirwamana cyangwa ukorera uhoraho imana nzima mu cete cya mbere cy'abikorinto hatubwira ngo ntimushobora kunywera ku gikombe cy'umwami wacu no ku gikombe cy'abadayimoni ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni turabe igicapu cya mirongo ibiri na gatatu ibyo biheze yezaberi umugore wa ahabu yatumye ko intumwa eriya yuko agomba kumwica maze eriya agira ubwoba arahunga ajya mu bwaragwa ageze munsi y'igiti aricara araruhuka aravuga ati mana numva ndushe ndagusabye mvume mpfa kuko atacu nkimaze nuko aguma ngaho agisinziriye umumarayika araza aramubyura ati byuka wicare urye agize atya azabona ibyo kurya hanyuma ararya yongera aranywa mu nyuma yaho imana ibwira eriya ngo ajye kurondera elisa kugira ngo amwigishe ibyo yahora akora byose aragenda aramubona atangura kumwereka byose bamaranye igihe elisa yaciye atahura yuko hageze yuko eriya ava muri iyi si umunsi umwe bariko baragendagenda elisa yagiye abona haza umukogote n'amafarasi byaka umuriro biraza bica biterura eriya bimujyana mu ijuru elisa arasemerera atewe data yewe data ariko ntacyo yari agishobora gukora eriya yari yamaze kugenda ubu tugeze ku gicapu cya mirongo ibiri na kane haciye urunganwe rwinshi n'imyaka myinshi mesiya ariwe yesu kirisiti umwana w'imana yaraje muri iyi si intumbero yiwe kwari kutwereka inzira y'imana umunsi umwe yesu yajyanye n'abigishwa biwe petero na yakobo na yohana ku musozi gusenga ariko abo bigishwa baca batangura gusinzira bikanguye baratangaye babonye abagabo babiri bari kumwe na yesu abo bantu bari mose na eriya kandi bavugana ibyerekeye urupfu rwa yesu kirisito yari agiye kubabazwa mose na eriya bari hafi kugenda petero yaciye avuga ati mwami bitubereye byiza ko turi hano reka twubake insago zitatu rumwe rw'iwawe urundi rwa eriya urundi rwa mose ubwo nyine haca haza igicu muri icyo gicu humvikana ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda akampimbara nimumwumve ubwo nyine ba bandi baca baragenda babona yesu asigaye wenyine mwene data abavugishwa n'imana n'ijambo ry'imana riratubwira yuko yesu yazanywe no gukiza abantu biwe yapfiriye ku musaraba ku bw'ibyaha byacu yongera aratuzukira kugira ngo aduhe ubugingo budashira mbega mwene data urafise ubwo bugingo budashira asanga udafise ubwo bugingo mbega ntiwohagarara aka kanya gatoya ugasaba imbabazi ukihana ibyaha byawe kugira ngo uronke ubwo bugingo ijambo ry'imana ritubwira ko bose bakoze ibyaha ukwiye rero kwihana ibyo byaha maze ukakira ubwo bugingo ugashimira yesu kubera icyo kimaze cy'ibyaha yagutangiye maze uce wiyemeza kumukurikira n'umutima wawe wose kugira ngo ubone kuba umukristo mwiza nyakuri kandi akunda imana maze ibyo bizotuma uhagarara kandi imana izogufasha